Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu akaburungu radiyo yacu voa kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkunikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga muri uku kwezi kw'icumi uburundi bwaributse intwari zagize uruhara rwa politiki rukomeye mu buzima bw'igihugu rudoviko rwa gasore yagandaguwe ku itariki cumi na zitandatu y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe yabaye incungu y'igihugu yiguze kwikukira ku gihugu ciwe abarundi benshi baribuka kamo yama yateye kabasaba kunga ubumwe hamwe no kwijijukira ibikorwa n'iterambere melchior ndadaye nawe umukuru w'igihugu wa mbere mu burundi yari yatowe mu nzira ya demokarasi nawe nyene mu mezi make yamaze ku butegetsi imbere yuko agandagurwa kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe y'ukwezi kw'icumi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yarateye akamo abarundi kabasaba gutsimbataza no gushigikira intwaro ya demokarasi azoguma yibukwa nk'intwari n'incungu ya demokarasi yaharanira ubumwe bw'abarundi nk'uko benshi barabyivugira mbega abarundi muri rusange na cane cane abanyapolitike boba barateze amatwi akamo n'uturorero bahawe n'izo ncungu z'igihugu ku bijanye no gutsimbataza ubumwe amahoro n'iterambere haraheze imyaka mirongo itandatu n'ibiri rero umuganwa rudoviko rwagasore agandaguwe mu gihe haheze imyaka mirongo itatu incungu ya demokarasi melchior ndadaye agandaguwe mbega abarundi bagejeje hehe umugambi wo gutsimbataza iragi ry'izo ntwari hokorwa iki kugira ngo abarundi bose barigendere ivyo ni bimwe rero tubivugiye kuyaga n'abatumire bacu mu kiganiro reka tubanze dushimire princesse Esther Kamatari ambassadeur yemeye kuduha akanya gatoyi naho yari mu bikorwa bihambaye turamugumana mu kanya gato hanyuma duce tubandanya n'abatumire bari mu ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye yigeze guserukira Burundi mu ishirahamwe mpuzamakungu kandi yigeze no kuba umushikiranganje yajejwe indero n'inyigisho mu Burundi turora turi kumwe kandi na Pierre Claver Nahimana uh, yahora mukuru umugambwe Frodebu akaba nubakiriye mu ndongozi z'umugambwe uh, ni narabibonye muri politike kandi nimboneza no mu mugambwe sahwanya frodebu ambasaderi princesse esther kamatari mwaritavye ibirori vyo kwibuka imyaka mirongo itandatu n'ibirangiye umuganwa rudoviko rwagasore agandaguye n'abansi b'igihugu kw'igenekezo rya cumi na gatatu ry'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe imbere y'uko mutubwira ivyo mwiboneye muri ivyo birori mwagiyemwo vyose uko ari bibiri nashaka mutubwire uh, nashaka ubwa mbere na mbere ndabaha ikaze ikaze mu kiganiro murisanga
egume ndabaramukije frederic mwiriwe neza kandi ntanguye kubashimira ku ico kiganiro mu mu mpaye Eh, na- ik- ikintu cya mbere notangurira ko ni ukubabwira yuko eh, ndi n'iteka ntangereye kuko umukuru w'igihugu yarampaye uburyo bwo kuza nk'abandi eh, muri ivyo birori vyo- vy'umuganwa rudoviko rwa gasore ngira mwese murazi ko tuvukana rwa gasore w'umuhungu wa mwambutsa kandi murazi mwese yuko mwambutsa yavukana na kamatari hari hamaze imyaka myinshi myinshi cyane Eh, ndashobora kuharura nka nka mirongo i- i- i- irenga mirongo ibiri ntashoboye kuza kugira ngo nshobore kuba ngaho muri ibyo birori Eh, byari ibihe eh, biteye sinzi ingene bivuga mu kirundi kuko iryo jambo ntaryo nzi beaucoup d'émotion aho nari ngaho ni ukuri byari mukanya bimeze neza cyane.
mukanya murabitubwira ah, neza cyane rwose ariko reka tubanze duhe n'ikaze kandi ambasaderi gamaliel ndaruzani muri aho ambasaderi
mwaramutse neza frederic nagira mu ndamukirize n'abo bandi tuhurira muri iki kiganiro
barabumva
Eh, turabaramukizana excellence turabaramukizana turabaramukije Amahoro meza.
natwe twese Tese, n'amahoro twarukana kera cyane.
n'umugisha n- n'akanezero merci beaucoup ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na pierre claver nahimana muri aho mushyiranaye pierre claver nahimana pierre claver nahimana muratwumva Ah, oh, turacamurondera inimero ziwe ku kuntu ziriko zirakora ko mufite akanya gatoya madame eh, princesse esther kamatari nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire bimwe mu bintu byabashimishije nk'uko twabivuze mwagiye ku eh, ku birori byo kwibuka imyaka irangiye eh, izo ntwari z'igihugu zose zigandaguwe nashaka mutubwire ibintu byabashimishije muri ibyo birori byose uko ari bibiri ni nk'ibi
icya mbere na mbere nu- nu- nu- nu- ntanguye nk'uko mpejeje kubivuga no gushimira umukuru w'igihugu yampaye uburenganzira n'ubutumire kugira nsh- nshobore kuba ari ngaho nk'uko nabivuze kare hari hamaze imyaka novuga nka irenga mirongo ibiri canke yoshika na mirongo ibiri ta- n'itanu ntari nshise uburyo bw'uko haba ngo mm, ngo nje muri ivyo eh, ku- ku- muri iyo muri ivyo- muri iyo seremoni hanyuma niwe muntu niwe mu- mukuru nutangura gushimira hanyuma eh, n- n- hari nkuka emosiyo nyinshi cyane eh, muri iyo misa ibintu byari biteguwe neza aba bararirimbye i- i- i- indirimbo mu kirundi korale yari iri muri katedrale ni ukuri cyari ikintu gihembaje cyane urabo- bari hariho eh, icyubahiro eh, hari abantu benshi I- icyo navuga rero ni uko iragi ryaga- rya gasore riracariho abantu baracamushigikiye bariyumvira i- i- i- i- igituma i- i- igihugu cyacu caronse eh, independence ko yapfiriye independence ni ukuri nashimye cyane kandi si- sindi jenyine n'abarundi bose ngira ngo bari hafi cyangwa babyumvise n'ababibonye barashimye Mwi- mwi- mwihweje ivyo mwabonye mwiboneye eh, igihe kuri iyo tariki ya cumi na gatatu ni tariki ya mirongo ibiri na rimwe y'ukwezi kwa cumi ibintu mwiboneye birabaha akizera ko abarundi bazoteba reka bagategera akamo kategwa n'izo ntwari
Igihe cyo ndavuga, eh, donc le, le, euh, le 21 octobre niho nari ndi nari mu misa nk'uko byagenze kuri Rwagasore niko byagenze kuri nge- eh, kuri le président Ndadaye emotion euh, chorale i- icubahiro i- iciyumviro nka- uko ari babiri bose ba- ba- bapfiriye amahoro baturondereye amahoro nuko nyene i- ibihe byari bitandukanye murabona yuko umugani wa Ga- wa gasore bamwishe muri mirongo it- eh, muri mirongo itandatu na rimwe hanyuma le president dadaye bamwica muri mirongo icenda na gatatu mugabo uko ndabibona jewe aho narindi ivyiyumviro vyabo vyari rimwe ni abantu babiri bashaka ubumwe bw'abarundi ata ata ibyo bintu by'amoko mm, kuri twe kuri jewe ibyo bintu by'amoko nta- ntabyo nari nzi ibintu byaje bitebye je ntabyo namenye mugabe ico noshika ko ni uko icubahiro bahaye rwagasore nico cubahiro bahaye le president ndadaye turaja turaja mu misa baragenda barashiraho amashugwe umukuru w'igihugu niho yari n'umutambukanyi wiwe n'abantu bose vice president abantu bose bajejwe ibintu by'i burundi bose niho bari les ambassadeurs n'ibiki ni ukuri byari ibintu vyerekana yuko burundi bufise icubahiro burafise icubahiro ubwo bumwe rero abo abo badupfiriye bafise ndibaza yuko nta twe turinda kubakurikira nta kundi ni uko bingora kubivuga mu kirundi kuko ngira mwese murazi yuko maze imyaka mirongo ine hanze ikirundi naho ndiko ndakiyumvira nshaka kuvuga amajambo biranka kuko ntayo nzi ntabyo si uko ntashaka kuvuga ikirundi mugabo ndifuza yuko ibintu noba ndiko ndavuga ngira ngo mwese mubyumva yego mwihweje ako kamo katerwa n'izo ntwari murabona ko abanyapolitike bafite uruhara mu gutsimbataza ako kamo canke hari ikintu abanyapolitike bakora kugira ngo imitima ihinduke bwa bumwe twavuga eka wa mutima wo gushigikira demokarasi byose bitangure
cyo ndibaza yuko abanyapolitiki niyo ni responsabilite yabo mugo uko nobibona uko novuga mbona uburundi uwo munsi kuko aha tuganira je ndi bujumbura naragiye ruguru ejo nari gitega avancere nari imurambi hari amahoro urashobora gutembera urabona abantu ku mugoroba sinatembera mu ijoro mugabo ndabona yuko abantu bidegembya atangoranye amahoro amahoro azova mu mitima yacu amahoro azova mu byo abo banyapolitiki bigisha abanyagihugu benshi ntibazi gusoma benshi barakurikira ibyo bababwiye mugabo icyo navuga ni ukuri uwo munsi aho tugeze amahoro ariho uti uti kuki yaba amahoro atariho simba ni ngaha reka tube turabagumanye mu kanya turabona n'umutumire wacu wundi atarashobora kuboneka kubera inimero zitariko zirarengana mu burundi ariko nagomba anje no kwa ambasaderi gamaliere ndaruzaniye nawe nyene atubwire ivyokorwa kugira ngo inshungu z'igihugu banyakugendera muganwa rudavika rwa gasore na perezida melchior ndadaye atubwire nk'ibintu abona abarundi bo kwibukira kuri izo ntwari
murakoze murakoze cyane sinagomba kuvuga menshi kuri abo bantu bo gasore yaravuze kenshi haciye imyaka mirongo itandatu n'ibiri n'umushinga ntahe icyubahiro perezida melchior ndadaye yaravuzwe imyaka mirongo itatu yose barandika ibintu ikimbabaza ni uko abarundi tuguma dusubiramwo hakaba ibintu byanditse tutaraba ariko nibaza yuko iryo teka batera abo bantu rifite aho rishingiye mu mirongo itandatu na rimwe umugaragu wa gasore yagize yuko atsindiye ukwikukira k'uburundi abatwara igihugu muri icyo kiringo batari babyiteze kuko bagomba ko uburundi bukurikira inzira y'u rwanda wa gasore atarinze guhogora arinumira arafungwa mirongo itandatu mu matora ya mbere hanyuma aje mu mirongo itandatu na rimwe yari mugera aho abapadiri bashyikiriza uburundi umubyeyi bikira mariya hanyuma rudizita atowe baratangara bagwa mu gitangaro cyane mbere n'uwamurwanya akomeye albert mos yiyahura muri icyo kiringo kuko rwagasore atsinze icyo kintu rero ntigishobora guhanagurika kandi cyaranse guhanagurika hari abagerageje biranga rwagasore n'intungu y'uburundi niwe yazanye indepandanse ndaho bamwishe kugira ntayishyire mu ngiro dukwiye rero kumutera iteka nk'iryo ariko cyane cyane si gusenga gusa uwo kurikiza ibyiyumviro byiwe abarundi bakaronka amahoro n'iryo teka tuba tumuteye ndasabye abarongoye igihugu n'abandi ko urwanira amahoro nk'uko urwagasore yayarwaniye ubwa kabiri mukinya ntahe perezida metero ndadaye se namubonye nkiri muto yari inyuma yanjye umwaka umwe mu ishuri yahungiye mu rwanda tugarutse mu ishuri mu mirongo irindwi na kabiri dusubiye mu ishuri muri sepitambure okutobure niho kumure yagiye naho nyine ahamagaye abandi ati ngo tugende kandi sinumugora ko yahunze yakijije amagara kuko yabona kumbura avuye iwabo kandi byari byo mugabo arabandanya gushikaho mu mirongo indwi n'umunani cyangwa n'icyenda aho mu rwanda perezida bagaza agiye mu nama ya francophonie bashyize taragite muri iyo nama ya francophonie ko ariko ari icy'abahutu bagaza yarashavuye arataha ariko icyo gihe nico niho haciye kugwa muri kudeta nawe
oya na gatoya sibyo muri icyo gihe rero mirongo irindwi n'icyenda habyarimana yagarutse i burundi avugana na kuraba bagaza kuko yavuye mu nama arasohoka aragenda inzi ibyo bavuganye neza biranditse mugabo sinagomba kubigaruka ko ndada yari akiri i rwanda habyarimana asuri mu rwanda yirukanye parite hutu bahungira muri tanzania ndada ya mirikiyoni yagumye mu rwanda sinzi ingene byagenze mugabo mu mirongo umunani na gatatu aho usanga abandi iyo baroye yatashye burundi ati niyo ari demokarasi iriho ngo tugende gusigurira abanyagihugu bazodutora icyo nicyo cya mbere numushimira nabo bari kumwe baranyumva baratahana bagazara bakira abashyira mu nzego z'umugambi wari umwe barabibuze mu minsi iheze barakora gushikaho bagaza avaho hakaza intwaro ya buyoyo yagumye aho babandanye akora akazi akora amakoperative twarabona neza ko agamije muri byo ariko arakora n'abandi bari kumwe hari bamwe bavuze ko bari mu mugambwe mugabo batarimwo bariyezibitire barabyivugiye barabibona ariko bakabireka ko twagomba muriko mutubwira ko yari umuntu kuva kera iyi ntwaro ya demokarasi yayiyumvamo jewe mvuga ibyo nabonye gusa refe ndavuga mu mico nibaza amaze gushika rero ngaho jewe muri komisiyo de benkasi narimwo ndadaye twari twicaranye muri komisiyo yagize konstitusiyo y'u burundi twarakurikirana amazina ndadaye na ndaruzaniye yaraterereye cyane muri konstitusiyo y'amajyana icyenda mirongo icyenda na kabiri yagize imigambi myinshi akaboneraho guca yugurura ikese umugambi we porodefu icyo ni ikintu rero gihambaye nubabwira ko mbona kuri we mu nyuma rero bya bigashingiro riraba buyoya nawe arabyemera baremera imigambi myinshi baritoza abo bantu babiri n'uwundi muntu umwe ndaga yatorwa demokatikema nibyo nk'uko yari yabivuze aratorwa demokatikema uwo bahiganwa yari amaze imyaka arongoye i burundi ati ibyo twemeranije ndabyemeje kuri tariki icumi z'ukwezi kw'indwi mirongo icyenda na gatatu haba ibirori bihambaye burundi abaperezida bo ngaho baje muri rejo y'u burundi aho buyo yashikije icese watsinze muri demokarasi ndagaye iyo yabaye nk'ingingo ya mbere mu burundi aho abategetsi bari bahanye ubutegetsi biciye mu nzira ya demokarasi ibyo murantunga ndabyemeje ndababwiye iminsi mvuga ibyabaye bivuze ko ari ubwa mbere cyangwa ari ubwa nyuma kuko guhagaze ntibamushigije neza ibyo rero nibaza yuko ashitse ngaho yatsinze demokatikema uwo bahiganwa arabyemeza amakungu araza abaperezida bo muri regiyo bose mu buto na mwinyi yari yatanye mwinyi bari burundi mu birori byo gushyikiriza ubutegetsi Egome, ndabona watsinze.
ndabona akanya kariko karatujana ariko nashaka iyi mbere yuko dusezera ah, princess ambassadeur Esther Kamatari nashaka agenda atubwiye niba yihweje ivyabaye vyose niba abona ko ah, Uburundi eka abarundi bazoteba bagatega amatwi eka bagashira mu ngiro imigambi yose n'impanuro bahabwa n'izo ntwari mu kanya gato ambassadeur ah, egome egome cyane jewe eh, murumva murazi ko ntari mu politiki je nta parti je nta ibyo nta- sindabirimwo je mvuga ibyo nabonye n'ibyo niyu- n'ibyo mbona n'ibyo niyumvira nifuza kuvuga yuko ayo mahoro ntituja kuyavoma muga turayavomera twese ayo mahoro ava eh, mu- mu- muri education ayo mahoro abantu bavuga yuko aba- na baki abandi ngo na baki uko genda bibona uwo munsi n'ukuri ayo mahoro eh, ariko araza yego be ni byiza cyane rwose nashaka rero kubashimira kuri aka kanya mwatoye ndabona ko mwari mutari n'i bujumbura mwari mwafashe urugendo mu zindi manza nashaka ndabashimire cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire n'iradiyo ijwi ry'amerika nkaba nashaka rero tubandanye n'abashinga ntahe murakoze cyane rwose madame eh, princesse esther kamatari
merci beaucoup frederic ndabashimiye nanjye ko mumpaye ako kanya hanyuma ndabifurije amahoro n'umugisha murakoze mugira amahoro n'umugisha namwe ndabona Yego, n'umushinga- murakoze.
ndabona n'umushinga ntahe eh, nahimana pere karavera nawe nyene ashitse nashaka nawe nyene abanza tubwire ukuntu yabonye ibirori eh, vyo kwibuka igandagurwa ry'intwari z'uburundi mu kanya gatoye eh, ikaze kandi mu kiganiro muri sanga pere karavera nahimana
Ego murakoze kuduha ikaze muri iki kiganiro naho gishikiriye ntevye vyima vya vyagoranye
Eh, nashaka rero mubanze mu- namwe mutubwire ukuntu mwakiriye nkuko nari ndababajije ukuntu mwakiriye ibirori eh, vyo kwibuka iganagurwa ry'izo ntwari eh, z'igihugu Eh, perezida melchior ndadaye eh, n'umuganwa rudoviko rwagasore mu kanya gato
Eh, tumaze iminsi dukurikirana tumaze imyaka dukurikirana neza muri iyi myaka iheze nyene ivyo birori bitunganywa Eh, nivyo urabona yuko eh, igihugu giha ikibanza gikomeye eh, izo ncungu incungu ya yo kwikukira n'incungu ya demokarasi mu burundi barabaha ikibanza gikomeye eh, ngaha mu burundi no muri ivyo birori urabona yuko eh, inzego zose za leta eh, zihaguruka zikaza eh, guhimbaza ivyo birori vyo guha iteka izo ncungu kandi urabona yuko buhoro buhoro eh, n'abanyagihugu benshi eh, batanguye guhaguruka bakaza eh, guhimbaza ivyo birori kugira bahe eh, iteka rikwiye izo ncungu incungu ya yo kwikukira n'incungu ya demokarasi ivyo nivyo tubona muri ino minsi twibaza yuko eh, nkumbure twifuza yuko bizobandanya no mu myaka iza Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira y'i washington dc mu Kirundi- mu kinyarwanda turi kumwe na idirisa bakungu muri aho idirisa muraho neza mwiriwe neza mwiriwe neza muri hega idirisa mirire hano kigali mu rwanda ni vyiza cane rwose Eh, murafise ikibazo murafise eh.
icyiyumviro turi kumwe n'abashitsi b'inararibonye muri politike y'uburundi ambasaderi gamaliyeri ndaruzani na pierre clavera ntahimana tuga ku ijambo ikibazo cyiyumviro yego ni ibyiyumviro n'akabazo kamwe Nda- ndibarinda banza gushimira abarundi nyine no kwibuka izo ntwari za- izo ntwari z'abarundi rwa gasore na ndadaye ni ukuvuga ngo ngewe biranshimishije cyane iyo twibutse intwari ni ukuvuga ngo twebwe urubyiruko ntabwo twari duhari n'abari bahari bari bari mu myaka mikeya ni ukuvuga ngo ndashaka nsabe ambasaderi no kuvuga ngo tuba dushaka kumenya byinshi twebwe urubyiruko ni ukuvuga ngo kandi izo ntwari turashaka twebwe abanyafurika nyine zitubere iki- urumuri zitubere urumuri kugira ngo zitu- kugira ngo tubashe kuyobora afurika neza ndetse n'umubano mwiza n'abanyafurika ku bandi bose bitewe n'uko izo ntwari twagiye tuzibona tukazigiraho bakoraga ibintu byiza cyane kandi nkibaza nkabaza ambasaderi akandi kabazo kamwe abarundi bose urabona ko aba- kubera intambara abarundi bagiye bajya mu bihugu byinshi kugeza n'izi saha hirya no hino bagira inama abarundi y'uko amahoro yagarutse mu burundi y'uko ubumwe bwagarutse mu burundi y'uko ubumwe nibwo buzateza afurika imbere kandi ubumwe nibwo afurika twebwe dukeneye kugira ngo twiteze imbere kugira ngo tubashe gukora kugira ngo twebwe twese abanyafurika dutezanye imbere twese kugira ngo tudakuyemo umukuru cyangwa umutoya cyangwa umukambwe cyangwa umukecuru duhurize hamwe duteze afurika yacu imbere tubivanye ku bakoroni bacu badukoronije kugira ngo tubashe kwiteza imbere natugira inama twebwe n'urubyiruko atubwira n'ukuntu i burundi abaturage ukuntu babyiyumvamo n'abari hanze
urakoze idirisa bakungu mu kanya ndamuha ijambo bagira inama ariko reka tubanze dufate n'uwundi munywanyi bonite mu impundu muri aho
ego ndaho ndashima muri hega mu impundu muri hehe
ikigo byumbura mu burundi ni byiza cyane rwose duka ku ijambo ikibazo cy'imviro ndumva telefone ya muhimpundu isa n'icitse reka tuje kwa ambasaderi gamaliye ndaruzaniye agira inama idirisa bakungu inama yogira urwaruka kugira ngo reka muri afurika muri ivyo bihugu byacu abanyagihugu bunga ubumwe ari iyo nzira y'iterambere nk'uko yabivuze duga ku ijambo
mwarimu yampagaritse kare ndarorera ko ndababwira igituma abo bantu nibaza ko bakwiye iryo teka nahegeje sinzi ko nashobora guheza murashobora guheza hanyuma muce mutandukira no ku nama igihe abakungu abasabye yego muri cumi na gatatu rero bahejeje gushyikirana ubutegetsi uwahora atwara ku mugambi umwe twashyize hamwe ibibwirizwa shingiro mirongo icyenda na kabiri haba amatora yuguruye burundu ndadaye rero yaratowe demokarasi kimato gituma yashyikirije ubwo butegetsi kugira abamutwambure rero ibyo byizero yavuze ku rwanda aza nibaza ko tutarazi ibyakurikiye uwo muntu yari yagerageje gufasha abarundi gukurikiza inzira ya demokarasi atangwanya irimo icyo ni cyo jewe nagomba gushyikiriza naho ibyakurikiye byamuhitanye siwe yobyishyura kandi byaramuhitanye ubwa mbere siwe yabitanguye ibyo rero nibaza yuko iteka bamutera uno munsi na rwagasore ndarishyigikiye rero ubu rero ibyo dukora ni uko abaturongoye ubu ukurikije izo ndwara zibiri bakarondera amahoro n'abarundi bose abarundi bose si abahutu n'abatutsi abarundi bose harimo abandi barundi bakurikiye bavutse ubu bariho n'abandi baravukira uburaya barondera amahoro abarundi bose nk'uko rwagasore yari yabigize nk'uko ndada yagize ati ngo tugende kuyitora mu mahoro uretse izi ndwara ibyo nibaza yuko arizo ntuhanura jewe leta y'ubu turongoye ko yogerageza uko ishoboye kose igasaba ikagerageza ko amahoro yogaruka cyane mu burundi ndashimiye serikamatari ari burundi yewe simperuseyo akaba yemeje ko haciye abona amahoro ngira ngo icyo ni ikirango cyiza nibaza ko byubanganya gutyo byoba byiza rero amahoro rero nicyo kintu cya mbere tworondera leta yorondera nta majambere azoboneka ata mahoro ariko egome inama mwogira rwaruka nabwo nyine kugira ngo rutsimbataze ubumwe nk'uko idirisa abakungu yabisabye yoba nk'iyihe mu kanya gato urwaruka sigo rutsimbataza amahoro leta niyihamagara urwaruka rwacu rwose n'abakurambere baho n'abandi barundi bose kuvuga ingene two kwishyura amahoro iyo nzira icibwa na leta leta rero irongoye igihugu nifashe urwaruka ndazi urwaruka bagomba amahoro abarundi benshi bagomba amahoro ikimenyamenya kereka amatara bibuze leta rero yokwisunga kuraba icyo yokora gishoboka ihanuza amakungu amahoro aboneka naraye numvise ko perezida yabonanye n'abantu ba yoropeyeni baje kumufasha kandi ntare rushasi hawuze yaciye yemeza yuko agomba yuko imihari irwana y'uburundi murenge bavuze leta tabara sindayibuka nayo niyo ko bokwemera bagataha mu gihugu ariko intambwe ya mbere harya ndabona akanya ari gatoya cyane rwose ndabasabe mu mpe inyishuro zivunaguye imbere ko tuja kwa umushyikiranahe Pierre Claver Nahimana nashaka tubanze duhe ijambo Bizimungu Siria Mungu Jean Claude muri aho
aho ni heza turaho turakomeye muri hega Bizimungu ndumva telefone ya Bizimungu nayo nyene isa n'icitse ariko reka tugaruke kwa kumushyikiranahe uh, Pierre Claver uh, uh, Nahimana nawe nyene agira ico avuze ku vyasabwe na Idrissa Bakungu asaba ati mbega mwebwe abanyapolitike binaribonye impanuro muduhanize twebwe urwaruka
turiko turavuga ivyerekeye incungu ya demokarasi n'incungu yo kwikukira tubiraba turabarundi ca tubiraba twese nk'inararibonye urabona yuko abarundi benshi barumvise ico ari co kwikukira nta murundi n'umwe uyovuga ati abanyamahanga nibaze basubire badutware ico baracyumvise ikintu kigaragara ariko hageze ku kibazo cya demokarasi ikibazo cya demokarasi rero usanga hazamwo ibintu byinshi nico nkumbure abarundi batabona kimwe kandi nkumbure uca usanga hazamwo izindi ngorane niho uca wumva hazamwo ukwicamwo ibice byaba iby'imigambwe byaba by'amoko byaba ibiki ibyo byose bishobora gutera ingwano bikabuza amahoro ibyo rero bisaba kugira ngo dutere intambwe y'uko n'uru rwaruka nabwo rukurikira neza rukumva mwene ibyo bibazo ibyo ari ibyo bibazo mbega bya demokarasi bimeze gute mu bindi bihugu bigenda gute mbe ni ukuvuga iki kugira ngo kuko kenshi urwaruka nigo ruhamagagwa kujya mu matora kuza kugira gute kuza kuyahagararira kandi ni benshi ugasanga rero havuyemo ingorane ibyo rero bisaba yuko n'urwaruka rubyinjiramwo rugategera neza rukagira imigwi y'aho bigira ibyo bibazo mwene n'ibyo kugira bitegere neza ntibazoze barahendwa bazoze barahendwa ngo bafate inzira zitari zo buhoro buhoro rero niho nkumbure tuba tugatera imbere ikindi nacyo ni uko muri ibi bihe ibibazo bica bizamwo ni ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'ubukene bimwe n'ibyo bibazo bijemwo bica bisambura byose aha rero leta nayo ihafite uruhara rukomeye kugira ngo ikore ibishoboka byose kugira ngo habe intwaro ibereye igwanira kurwanya ubukene igwanira yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'abanyagihugu buduga niho abantu batosura kuza bararyana burya kenshi na kenshi izo ndyane ziva yuko abantu bavuga bati none jewe mbeho gute jewe ngire gute aho urumva yuko tukiri mu bibazo bikomeye biteza kwicarirwa ibibazo tuteza kubyicarira twese baba urwaruka baba n'abatwara uruhara rw'urwaruka uruhara rw'abanyapolitike eka n'ibindi byose ni ibintu bikomeye cyane rwose mu gushyigikira no gutsimbataza amahoro tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na diodone didi keza nta karutimana muri aho muherereye hega diodone keza
igitega igitega murafite ikibazo murafite icyiyumviro duga ku ijambo
ubwo twagomba gusaba abaciye icyiyumviro hano duga ku ijambo turakumva
turagomba gutera icyiyumviro ku bijyanye n'izo nshungu zacu muri make hari hakwiye ko leta itegekanya
duga ku ijambo turakumva shikiriza icyiyumviro cyangwa ikibazo
Eh, hari hakwiye ko leta itegekanya ku bijyanye n'iragi tuba twafigiwe nabo kugira ngo habe ugushyira no kwizana bivanye n'ukuntu abagiye batwicagira mu bya politike mu ntara ziri ziri mu kahise zigashobora gukurikizwa kugira ngo umurundi uwo ari we wese ashobore kubaho yumva ko yisanzuye mu gihugu aba arimo hana ikibazo noca mbaza bagomba kubaza none mbega ku bijyanye n'igandagurwa rya bose leta y'uburundi yoba iri ikora iki kugira ngo ibyo ryane cyangwa ndetse n'ibirana by'abajya baraye muri kahise kugeza ubu ntibishobore kuba
murakoze murakoze murakoze Dieudonne Didi Keza nta karutimana ikibazo mubaje n'ikibazo cyava kiba ingorabahizi kuko nta muntu ari muri leta ari mu kiganiro ariko ndashobora guha akanya abatumire banje bakagira icyo bakivuze ko cyane cyane n'icyumviro mwashikirije eh, ukuntu ire- ikintu leta yokora kugira ngo ah, iragi ry'izo nshungu eh, rishigwe mu ngiro reka dutangure kuri ambassadeur eh, Gamaliel ndaruzaniye mumpe inyishu ngufi ngufi ndabona akanya kihuta cyane
icyo leta yokora ntakibuze icyo leta yokora ni ukugurira amarembo abarundi bose abarundi ba- irongoye bose bakamutera bakabaterera ibyiyumviro nayo ikubaka ingene amahoro yosimbakara mu gihugu ibyo rero sinobirangira ko byofata umwanya muremure uruhara rwa mbere n'urwa leta irongoye igihugu kuva kera no mu myaka izoza niyo iha uburyo iha uburenganzira urwaruka abanyagihugu abarimyi abapasoni n'abandi kugira iterere gutsimbataza amahoro mu gihugu niyo honyine hazaboneka iterambere icyo ni igikorwa cya leta gushyira hamwe abarundi bose izotora uburyo nk'uko kera byagenze uko dusubira muri minisitaritisme ibyo rero ni ukuri urwaruka ntiruzogwanya leta yabahaye inzira yo kuvuga amahoro hamwe nayo ntibishoboka ibyo nibaza yuko rero hari uruhara rukuru rwa leta kandi agomba nsubire ko nabyumvise ejo ko umukuru w'igihugu agomba ko haba amahoro ko aganira n'abafite ibigwanisho nibaza yuko n'ibyaba ari ibyo numvise murambabarira mu ntunge sinzi referanse n'ibyaba ari ibyo nasomye cyangwa numvise iyo nzira ni yoyo yuko abarundi baja kuvugana hamwe na leta ibarongoye bakayibwira aho yoca kugira amahoro agarukiye mu gihugu n'iterambere rizogaruka
Eh, Pierre Claver Nahimana eh, uruhara rwa leta rwo uruhe kugira ngo eh, kahise k'imijyane kagirwe umuziro mu Burundi
Eh, burya mu byo nari meje vugana nakivuze ingorane tubona muri eh, kino gihe eh, z'umwumvikano eh, u- ushobora kuba mubi n'amahoro agahungabana kuko ubu muri kino gihe turabona yuko mu gihugu hagati hariho amahoro mugabo ayo mahoro arashobora guhungabana nk'uko twabibonye mu myaka yaheze Eh, icyo turiko turabona muri ino minsi gikomeye ni iki kibazo cy'ubukene burya abakiri bato benshi iyo muhwanye muri ko muravugana urabona yuko hari benshi bihebuye bavuga bati twebwe nta mahoro Eh, kandi biraboneka ibimenyetso usanga nk'abakiri bato benshi bariko barashaka guhunga igihugu baje hanze bongera kugira ngo bameze neza bavuga bati mu nda hararizana hakazinduka izigo ico kibazo rero nico ndumva Claver Claver Claver ndumva telefone iri kubivuga nabi raba ko ata te- ah, ata televiziyo canke radio biri hafi yawe
oya nta- ni mu cumba ca jenyene Umuntu- Urabona bimeze gute umurongo wari umeze neza mu kanya ariko numvise haje mu induru bandanya twumve Aho?
ubu ni byiza gatoya Ego. Eh, ndiko ndavuga nti naho leta itegerezwa kugabira kugira ngo i- i- ishireho intwaro ikomeze intwaro icyo bita guverinanse gituma guverinanse politiki ekonomi gituma habaho iterambere ubukene bukagabanywa igihugu kikaronka amatungo ahagije n'abantu n'abakiri bato bakaronka akazi bakaronka ingene bashobora kubaho neza nabo bose twibaza bati bari hanze bashaka kurwana hamwe bobona ibintu bimeze neza bashobora kuvuga bati tugiye hariya tuca tumererwa neza nibaza yuko ivyo byogabanuka cane cane aho niho mbona umengo eh, hashobora kuza tumera nabi imyaka iza tutahasabiri ndabona Claver Pierre Claver Nahimana telefone itameze neza cyane rwose raba ko mwoja aho mwari muri mu kanya gatoya kugira ngo twumve ko yoba ari nziza ariko cyangwa mushire hasi basubira guhamagare Le- reka duhe ijambo ubu ni munywanyi radio hejuru rya Amerika Ramazani muri aho
Eh, hari ikindi kibazo mfite ariko
ni Ramazani
yego me yego eh, ra- ja ahantu hatari induru hanyuma ubaze ikibazo cyawe neza
Eh, ha- hari ikindi kibazo mfise nshaka kubaza
duga ku ijambo vuga
Mm. ikibazo mfise ikibazo cy'amacakubiri mu gihugu cy'u Burundi cyaho cy'amacakubiri cy'ubwoko ngo abahutu abatwa n'abatutsi mubona but- mubona bizova mu bene gihugu gute bavyibagire bavyibagire babone ko atamoko mu gihugu ahari
murakoze ramazani ramazani uh, telefone yari muri sudani uh, nkuko bariko barabitubwira uh, ambasaderi uh, ico kibazo abaje ni ikibazo gihambaye cane rwose ikibazo c'amacakubiri mu burundi corangira gute haba mu gwaruka canke mu bakuze
Eh, nibaza yuko ikibazo cy'amacakubiri ni uko cyazanywe n'abagomba gushyikira ubutegetsi bahiganirwa ubutegetsi tugira ngo turi muri demokarasi bakarondera gutorwa mugabo bagaca bazanye izo nzira z'amacakubiri ibihugu byose ibihugu byose ku isi hariyo abantu bazana amacakubiri no muri ibi bihugu byateye imbere hari amapolitisiye bavuga amacakubiri akaza mugabo igihambaye ni uko inzego za leta zogira uburyo zirwanya ubwa mbere ayo macakubiri aza amacakubiri si ay'amoko gusa harabaye amacakubiri y'intara mu ntwaro n'ahandi hose si burundi gusa harabaye amacakubiri yandi ku mbure y'imiryango iharanira ubutegetsi abantu bonyine bakaniganya ibyo rero ni uko leta yokwamizaho ibiganiro birama bituma ibyo bintu bidatsimbatara ngo bikurikiranwe gusumba iterambere bari kwigisha ibyo rero nibaza yuko ni inama n'ingingo yonyine mwavuze demokarasi demokarasi ni ukuvuga intwaro igendera ku nama n'ingingo y'abategetsi b'igihugu n'abo barongoye iyo nama n'ingingo y'abategetsi n'abo barongoye uwa mbere ayishinzwe ni umukuru w'igihugu ni leta arongoye irondera ingene abanyagihugu bo kwama bumvikana mu manama ya- ya- yo- ya- ya- yatege- yategekanijwe yuko icyo kintu cyoza kibateranya bogiheba si ubwoko gusa hariho ubutunzi n'ibindi ibyo rero ni itego rya mbere rya leta kandi Yego.
abarundi ndabizi bazokurikira ndabisabye n'ubu leta ko yogerageza ibyo ishoboye yego ahantu abarundi bahurira urwaruka ruhurira ikababaza inzira babona bojamo ngo amahoro akomeye bazoca iterambere rizokurikira buno nyene nayo ubukene buza kuko tudakora Yego, Buza me- kuko tuza kuvuga ibyo rero niko nibaza yuko leta n'ubu nifise uruhara rwa mbere mu gufasha abarundi kuyifasha kwiyumvira ingene amahoro yotsimbatazwa hama iterambere rigatsimbatara nabo Uh, mushikana Pierre Claver Nahimana uh, umunywanyi w'iradio hejuru ry'Amerika Ramazani hari muri Sudani yabaje ikibazo gihambaye cyane rwose ati mbega ikibazo ca mu- macakubiri mu Burundi cohera gute mu banyapolitike no mu gwaruka inyishu mwumuhaniye
ubiravye ku byo twabonye mu myaka yaheze n'ibyo tuba- tubona ubu ikibazo c'amoko kiriko kiragabanuka iki gikaze nuko cyari gikaze kera eh, nk'uko twabibona ariko hariho hashaje ikibazo cyerekeye iki kibazo cya demokarasi turazi twese mbere twabivuze arusha yuko amoko yose aterura kuba aserukiwe mu nzego z'igihugu mu gihe rero hariho amategeko atobora neza kandi abarundi bose bakabyemeranya haba hasigaye yuko leta ikora ibishoboka byose kugira ibyo bikurikizwe ngira ngo aho nta ngorane nyinshi izo hava mugabo habaye umure idakurikiza ayo mategeko itisunge n'izo ngingo ugasanga rero hagize ubukumirwa aho haravuga ingorane zikomeye hashobora kuza izindi ngorane zikomeye ariko turabona ko izo ngorane zariko ziragabanuka nababwiye icyo gice gifatana rero na cya kibazo nababwiye cy'ubukene nicyo gikomeye cyane gusumba ushobora gusanga baba amoko baba imigambwe bari ngaho ngumbure baca bavuga bati twebwe n'ubundi iyi leta ihari ibiki ubukene bwaduteye kuko ubukene ni ubuzima ni ubuzima umuntu wese yashyikiriwe mu buzima aca agira ibindi byiyumviro ibyiyumviro byiza cyane bibi bituma umutekano uhungabana baba abakiri bato baba usanga baca bafatwa n'ibindi byiyumviro hano hari ikibazo gikomeye cyane rwose nabyo by'amoko ndibaza yuko byariko biratorerwa umuti icyo kibazo cy'uruhara rw'ubukene turakigaruka ko ariko nashaka tubanze tuhe n'ijambo kandi ubundi bunywanyi w'iradiyo hejuru ry'amerika ni chelsea muri aho ni chelsea ni chelsea muri mu nduru nyinshi irabaho muja kugira mushikirize ikibazo cyanyu canke cyiyumviro muratwumva ni Chelsea mwatwumva ni Chelsea ndabona atariko aratwumva nashaka tugaruke kuri mwebwe ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye ndabaze hariho nk'abarundi cyane cyane cyabwenge abantu ba anthropologue cyane cyane abantu bize ibintu by'amoko n'ibindi n'ibindi byose bavuga ko atamoko ari mu Burundi abo mubabwira iki
abantropologe n'abantu barondereye abantu bavuye iby'i burundi by'abatsi n'abatutsi byubatswe bifatiye ku bantropologe ba kera cyane cyane abapadiri b'i burundi n'i rwanda barondeye ingo y'abahutu n'abatutsi baje bava n'ubu ntibarahatora keretse yuko bashimikiye cyane cyane mu rwanda n'i burundi nyine yuko abatutsi ngo baba bavuye ngungwa ngo batuba bavuye ngaho baba baje bava ahandi baca babita ngo ni lampire hamite aho niho havuye ikibazo cy'ubwoko mbere mu rwanda barashyigikirwa n'abatwara baraturubika abatutsi barabirukana bamara imyaka n'iyindi mu buhungiro hari n'aho bavuze ko parume hutu yagomba ko abatutsi bokomoka ntihagire n'umwe asigara mu rwanda ko ariho bari kugira amahoro ayo mahoro ntiyaje ataje rero ngira twosubira ibyabaye mu cyaro n'icyenda twosubira ubu ku by'ubu rwaruka rw'ubu aho tugeze abarongoye burundi muzobategeka gute ko bakirimo bose ni uguhuza bose rero ubu tukava mu nyigisho z'abo bita ba antropologue abakera nabo nyine mugabo abazungu barondera ingene boshobora gutegeka neza aho bagiye gutwara kuko hari abantu babangamiye b'ingabo z'umwami zitagomba ibyo bintu ubu rero ibyo tubireke abatwara igihugu byatabarundi bose dutwara n'abacu baje hamwe kandi ntibazobyanka bajya inama bavugane ingene twotwara igihugu dutwarira bose n'izo mushinga avuga tudakumirana uko gukumirana rero niko kuzana indyane z'amoko cyangwa iz'imitumba cyangwa iz'ibindi kudakumira nizo biri muri demokarasi iyo demokarasi tuvuga mu gifaransa rero murasaba abantu benshi ngo ndavuga ko bagira umuntu adufasha kuvuga demokarasi mu kirundi neza yubagize neza mu banyumva bino bivuga jewe uno munsi muganga agomba yuko hari abantu bandika demokarasi babwira abarundi ikivuga neza mu kirundi reka ibyo nibaza ariko twihenze kuva muri jambo ry'igifaransa umurundi arayaryamye neza umutekano umurundi atatu yitura abyukira gukora niho honyine tuzovayo baha amahoro tubaha amahoro baduha amahoro ibyo rero n'ubu ni ni ni ingingo leta zose z'i burundi ziteza kugendera ko ego me reka nicyo kibazo turakibaza mu kanya umushyiranahe pierre claver nahimana iki kibazo gishikirizwa cyane cyane n'abanthropologe bavuga ko atamuka ari mu burundi kuko abarundi bose baba mu ntara zimwe bavuga n'ururimi rumwe icyo kibazo turakigaruka ko ariko reka duhe ijambo innocent w'imana ubwa mbere na mbere muri aho innocent
ego turaho muri hehe
ndi mu kanyushi mu gisagara cya bujumbura ego murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kumwe n'abatumire abanyapolitiki b'inararibonye tuvuga ku ijambo ikibazo icyiyumviro
ni icyiyumviro icyo mbona ni uko wogera amatohoza uwishe ndada yeca tutupiro kwa gato bakaja mu matohoza bakarondera abantu babagandaguwe bakabafata kugira ngo babacire urubanza n'ahandi ibintu by'amoko cyangwa iby'amacakubiri no mu burundi nta bihari twibaniye neza hama tugasaba rero ko leta yoja mu matohoza abakoze burya bubisha rirya shengero bagafatwa bagashengezwa bagashirwa imbere y'ubutungane hama ukuri kukaca habona
murakoze inosanzu w'imana mushikana na pierre claver nahimana muvuge ku ijambo kuri ico kibazo cimvira ashikirije ko hoba amatohoza bakoze ubwo bwicanyi arabagandaguye intwara y'igihugu rudoviko rwa gasore canke perezida melchior ndadaye bakubitwe intaye mu gahanga ico cimviro mukivuga ku iki mu nyuma muca mubandanya na ca ikibazo cya mbere
burya ayo matohoza yarabaye kandi hariho abafashwe kandi barahanwa haba kuri ku muganura rudoviko rwa gasore canke haba kuri perezida amerikano ndadaye ayo matohoza yarabaye muri ubwo bwicanyi bufatiye ku byiyumviro bya politike usanga bigoye cyane kuko naho wobahana kumbura ababikoze ukabakuraho kumbure ibyiyumviro byabo bagandaguye abo bantu bishobora kuba byarinda mu bandi bantu basigaye abo twokwita abanywanyi babo abakunzi babo b'abo bantu bagandaguye izo ncungu ugasanga rero niho nkumbure bica bigoranira yuko mwene ibyo byiyumviro byo kugira nabi uyu mugwi canke uyu u nkumbure bitagabanuka none byugabanuka byugabanuka gute byohava gute kugira ibyo bintu ntibize bisubire hano hari ikibazo gikomeye nayo ahandi ho amatohoza usanga yarabaye kandi abafatwa barafashwe kandi barahanwa sinzi yuko bose bafashwe ariko hari amatohoza yabaye ibyo turabizi cyane imanza zarabaye mutandukiye cya kibazo nabaza ambasaderi gamaliye ndaruzaniye kivuga ko abanthropologe bo muri iyi myaka abantu babinonosoye bavuga ko nko mu burundi atamoko yari akwiye kuvugwa ko abarundi bose baba mu ntara zimwe bakavuga n'ururimi rumwe icyo kibazo mu kivuga ku
ibyo ambasaderi ndabazani avuga ni hamwe n'ibyo kubera kuko urumva ibyo bibazo cyane cyane byazanywe n'abakoronisateri n'abo twita abanthropologe bazananiwe n'abakoroni nibo bagiye kuza barapima abantu bavuga ati aba n'abahutu aba n'abatutsi hano baca babyubakira ko baca babyubakira ko mugarumva bumva babyubakiye ko kugira barabe nyene bushobora gutwara mugabo bamaze kubyubakira ko bikaja mu mitwe yacu bikaja mu mitwe y'abarundi naho gica gicika ikindi kibazo kuko hari usanga umengo ni ukuri turavyemera hamwe hamwe turavuga ngo si byo ari ugasanga hariyo habaye ingorane nk'izo z'ubukene namye mvuga gusangira kudasarikanya neza gucanamwo usanga rero basubiyeyo kwishimwo ya migwi abantu boroge babashizemwo ariko umutego babatayemwo urumva rero aho niho bikomerera bisaba yuko natwe ubu abarundi aho tugeze twobona yuko twatawe mu mitego tukiga amayeri yose kugira ngo ibyo bintu tubivemwo hano hari ibibazo rero nkumbure dushobora guhangana nabyo muri iyi myaka twaba abakiri bato twaba abakuze tukabyicara tukaraba iyo mitego nyine twabivamo ambasaderi gamaliel ndaruzadini twavuze ibibazo bihambaye cyane rwose ka imyaka itari mike irangiye incungu z'igihugu zitera akamo gasaba koba ubumwe ariko ubwo bumwe ntiburatsimbagara nk'uko byibonekeje nk'aho mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu harabaye ubwicanyi perezida ndadaye yahejeje kugandagurwa harabaye ubwicanyi mu bihe bitandukanye byinshi cyane rwose mu burundi ku bwanyu akamumotera abanyapolitike cyane cyane mwavuze ko ari bo bafite uruhara mu gutsimbataza no gushyira mu mitwe y'abanyagihugu umutima wo gukundana wo kugira ubumwe akamumotera abanyapolitike ni akahe mu kanya gatoya cyane
umusore nkawe piyere claver umugenda mushimire cyane yagarutse ku ngene ibyo bibazo byaje uwagomba gutwara ku neza ahaje gutwara yateranije abariho ababwira ko bararyanye kera ko agomba kubafasha kwiganzura bamwe muri bo aho niho havuye ikibazo abarundi barakurikira bajyana inzira itariyo uwabateranije aranezerwa umarabi iwacu nawe arigira ntubaguma rero yenyegeza nicyo gituma turaba mu bagenzi dufise igihugu cyaraba binyegeza n'abagenzi
ndumva hari telefone itameze neza sinzi ko ari telefone yoba ari telefone yawe oya si rwande kabisa
reka tumusabe ndumva biriko bigenda neza bandanye duga ku ijambo ego tekiraba yagarutse kuvuga ko rudarusha ko rudarusha si igitero yabaye inzira yadufashije kuva mu byakurikiye n'intambara yakurikiye urwandagwa kwa perezida melchior ndadaye yari inzira yo gusohoka ntiyari solution inzira zirimo n'ubu ziracariho iyo severi yashinze muri ako rudarusha yokurikiza ingene bari baribwiye uko ikora abarundi tuzoja mu mahoro severi rero n'ubu iracyafite iryo banga leta ko yayitumye niko uko yabishinze n'uko byanditse muri ako rudarusha leta iyifashe turonke inzira yo kumvira abarundi bashyire hamwe tuzotora inzira igihe bokurikiza izari zanse muri ako rudarusha icyo rero nicyo nagomba kuvuga sinagomba kuyiburanira kuko nari muri iyo muri icyo kiringo ndazi nyine yaje muga kiravera ayigarutse ko kabiri nibaza ko n'ubu izo byiyumviro twobyongereramo ibindi byakurikiye muri myaka mirongo itatu ikurikiye tworonka inzira itumbereye dufatiye aho korudarusha yari yigeze kuko yari inzira ariko bivamo gusa ntiyari ntiyari inyishu yari inzira y'uko bivamo kandi iyo nzira n'ubu biracyakenewe yuko ikuburwa kugira abarundi babandanye baje inama n'ingingo aho kwitwaza ingimba mu gihugu mwavuze ko uruhara ni bibi cyane hakwiye inama n'ingingo ndabisabye n'ubu leta ko yogira uko ishoboye kugira basubire kuja mu nzira y'inama n'ingingo n'abarundi bose atawe bakuyemo mu kanya gatoya cyane rwose nk'umunota umwe nashaka ndabasabe nk'uko mwabikoze ku banyapolitike naho nyene mwavuze ko uruhara runini ari urwa leta ariko nashaka ndabasabe mubwire n'akamo muteye urwaruka kugira ngo rubandanye rutsimbataza ubumwe ni ikintu gihambaye cyane rwose kuri kazoza k'igihugu duga ku ijambo umunota umwe n'amasegonda makeya
mwabagejewe ego
n'ubu nyine ntiyaritumvikanye akamu tugatera abarongoye urwaruka barufashe gukurikira inzira y'amahoro ntidutere urwamo urwaruka sibwo bwonyine ngo bikora ntirubwire uburyo bwo kubikora uburyo buhabwa na leta ibatwaye urwaruka ntirwigera na rimwe ruga amacakubiri rutayabwiwe mubaho umwanya wo kwiyumvira bagakora ndabona ambasaderi akanya katujanye nashaka kubashimira cyane rwose ndabona ibibazo n'ivyiyumviro vyari bibikira byinshi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye n'uwagiranije ikiganiro ndabashimiye mwese kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo y'ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese